بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون eega qooda tokkoffa'aa keessatti akkamitti ilma keenna waan haqaa barsiifnaa barannee qooda lammataa keessatti waan haqaa ka inni barate sanit akka inni hojjetu waan haqaa ka isaan baratan sanit akka isaan hojjetan akkamitti taasifnaa eega barannee waan ifii baratanii itti hojjetan san akkamitti ummataan gayani akkamitti islaama dhaqqabsiisanii akkamitti ummata ol'aa dhaqqabsiisanii akka wajjii waa baratan haryoota fi akkamitti waan gaarii kana dhaqqabsiisanii facaasanii gayanii qooda kana keessatti baranna kun dacwaa jechuu karaa rabbitti nama yaamu dirqama rabbiin guddaa nurra kaa'e rabbiin maal jedhe ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون haa taatu jedhe isin keessaa namni hagni tokko karaa rabbitti nama yaamuudhaaf haa ka'ee dhaabatuu jedhe rabbiin subhaanahu watacaalaa warri waan kanaaf if gabbaasee karaa kana keessatti karaa kana irratti nama yaamna jedhee kanaaf bahe nama hundarra warri gaarii warra kana jedhe rabbiin subhaanahu watacaalaa kanaafuu ilma keenna akki isaan warra kanarraa ta'anii kanaafuu warra rabbi biratti milkaa'e akka isaan tahan haa taasifnu wa'ulaa'ika humul muflixuun warra milkaa'een jedhe warri karaa rabbitti nama yaamu namni karaa rabbitti nama yaamu namni amantii islaamaa facaasu nama milkiin isaa barreeffamte jedhe fuula rabbii duratti namni eega takka milkaa'e hin hongawu wanni nu sodaannu ijoolleen teenna fasaadni jiru kun hammeenni jiru kun badiin deemtu qilleensi badi'ii ka yaa'u kun dha'ee nu harkaa balleessinaa miti yoo kana taate milkii rabbii tana akka isaan argatan haa taasifnu eega tanaan milkaa waliin kasaaranii beeka kasaaraan dhufuu hin dandeettu eega milkiin dhuftee kasaaranii dhuftu kanaafuu duuba dirqama kana barsiifnee tokkommaa tokkoffaa akka kun dirqama waaqa dirqama rabbii guddaa akka inni ta'e garsiifnee waan isaan namatti himan barsiifnee itti hojjechiifnee kanaan booda bifa kamiin namaan ga'anii barsiifnee akka isaan suuta hariyaa safiitiin ga'an haa taasifnu. Haryuma fi ka wajjin waa baratan xixiqqoo hariyaa ofirraa jala qabanii yaaman karaa haqatti. Yeroo salaanni ga'e obboleessa salaanni ga'e kootu deemnee salaannaa. Harkiseetuun suutumee xiqqoo salaana kootu bakka itti salaatu si garsiisaa kootu akkaataa itti salaatu si garsiisaa kootu. galgala kana yeroo mana barumsaatii deemne sa'a hagas irratti salaata asiraa salaatani salaata maqribaa salaatani bakka akkana akkanatti masjida akkana akkanatti wajjin dhufnee salaannaa kootu mana keenyatti narra bahe nattu makiinaan deemee si geessa nattu sirra baha mana kan keetitti na eegi bifa kanaan karaa gaariitti nama yaamu barruu kanaan qophoofte namaa kennu mihoo sagalee kana caqas mihoo barruu kana dubbis sittu qopheessee kennaaf ammoo barruu kana intarneetii alhamdulillah bakka bara guute kana dhoofteetuma keessaa baaftee koobbii gooteetuma hoomee kana hariyaan kee tokko kenni waan gaarii waan gaarii adabuma waan tokkorraa dubbatu waan tokkotti nama yaamu kennitaaf borillee waraqaa biraa kennitaaf tana fuudhee hariyaa fi kabiraatii kenna bifa kanaan akka inni waan gaarii harkaa qabu kan akka inni ummataan ga'u taasisu barsiisuu qarqaaru kana irratti kana callaa miti akka inni yoo televizhiinni islaamaa jiraate akka inni televizhiinii kanarraa qooda fudhatu taasisu yeroo hundayyuu sagantaa gabaabaa tokko qopheessiif sagantaa kanaan bilbilee warra televizhiinaati yoo televizhiinii yeroo akkasii qabaate fakkeenyaaf akka islaamaa chanaal kana fa'a yeroo akkasii qaba ijoollee qeebalu kanarratti bilbilee akka inni kanarratti dubbatee ummanni martuu aalanni martuu caqasee waan sagantaa ifii qabu xiqqaa kan fakkeenyaaf kijibarraa dubbata kijibni waan gaarii miticha jechuma gabaabaa daqiiqaa lama sadi deemu dubbata achirratti bareechisee barruma tan achirratti dubbisee jechuudha yeroo duraatiif eegas immoo inni dandeettii argata ka odoo barruun laalle taa'ee dubbachuu danda'u kabajaa godhata laan ol ka'a warra televizyiinaatiin wal barata yeroo baay'ee eegas yaaman yeroo baay'ee isaanii quunnamtii godhata ol ka'e jechuu gadi hin deebine ilmi kan keessi harkaayi akkasuma gaa bakka barruun jirtu yoo joornaalli islaamaa jiraate kanarraa kan qooda fudhatu yoo gaazexaan islaamaa jiraate barruun islaamaa maxxansaan islaamaa tokko jiraate kan kanarraa qooda fudhatu yoo intarneetiin islaamaa tokko ijoolleen bakka itti barreessuu jiraate akka mana marii foormii mana marii kan akka inni achi keessatti barreessuu danda'u qooda waa'ee ijoollee kanarraa fudhate akka inni achi keessatti barreessuu danda'u waan inni barreesse kana ijoolleen biraa immoo deebii kennituuf waan gaarii aalamatti himuu danda'u waan inni hime kana aalami deebii kennuufii danda'u aalamaa wal qunnamtii gaarii godhuu kennuu danda'u tana taasis kun baay'ee si qarqaraa beeki tarbiyaa ijoolleetiin keessatti baay'ee qoodarraa fudhataa beeki ijoollee tante dandeettii dubbi'ii dandeettii waa qopheessuu barsiisu dura barumsaa torbaanitti yeroo tokko ati mana baaftu kana yookaan yerootti yeroo tokko ati manatti haa baaftu jenne yeroo barum qooda tokkoffaa keessatti dubbanne san keessatti isaan si haa qopheessani rakkoon jirtu maali maalirraa dubbatu nu barbaachisa isaan si haa qopheessani sagantaa sagantaa kanarratti qophaa'ee ati dubbadhu yeroo tokko tokko immoo isaan haa dubbatani yeroo ati dubbattu yaada fi haa kennatani yeroo dubbii daqiiqaa digdamaa dubbattee fi xatiin dubbiin dhumattee jirti isaan yaada fi haa kennan maal isin fakkaatti maal fayyadattan qeeqa hoo maal qabdan yaada isaanii ilaali wajjin ati amalu torbaan dhufu sii kanaaf bu'uura bu'uura maal nu barbaachisa bu'uura tokko laalmee dhiheessi bu'uura kana kana kana kana bu'uura kana keessaa kamtu gaarii si fakkaata kan kanarratti qophaa'e torbaan dhufuuf haa qophaa'u kanarratti waan kanarraa barreeffame immoo qopheessii fi waan baay'ee barruu baay'ee kenniif jidduu kana yookaan barsiis bakka barruu kanarraa qophaa'u waan kanarratti qophaa'ee isin dura taa'ee haa dubbatu warri namni isin hundi keessanuu taa'aa caqafadha daqiiqaa kunyaan san daqiiqaa kudha shanaan san taa'ee namni hunduu haa caqasu yeroo inni dubbatee dubbii fi xumurate namuu qeeqa fi haa kennu dura faaru'uun jala qabani akka gaarii dubbatte bu'uura dubbattes bu'uura gaarii waan gaariirraa dubbatte waan gaarii dubbatte baay'ee nu fayyada ol kaasanii haa dubbatan waan ati dubbatte kana waan tokko tokko ta'a jabaa ta'e ni dubbate ati akka ati waan sin dhageen akkas ta'us hin beekne ammoo akka baradhe maasha Allah alhamdulillah baay'ee na fayyadde rabbi sirraa haa jaartu ilma kiyya garuu yeroo dubbattu xalayaa dubbifte xalayaa haa dubbiftu nu laala'aa dubbatuu qabda yookaan ana qofaa laalte obboloon kee tokko illee laaltu agartaa kan ta'e laalche kan kee nama hundaa'uu qooduu qabda bita mirga laalte dubbataa suuta dubbii kanaaf kennitee osoo cinqamtee xalayaan hin dubbifne dubbii bal'inaan dubbatu dandayuu qabda mee ilaal akkan dubbadhu bifa kanatti teette bifa kana sodaa tokkoon maletti bifa kanatti akkana dubbatuu qabda achi keessa barsiifta laa takka takkaan waan achi keessatti barsiifte kana dhiraanfatu ammoonni gabaabinatti wanni gaariin tun amaanaa rabbiin nuu kenne amaanaa kana ifi itti fayyadannee fuula rabbii dura milkoofneeni akka nama birallee fayyadnuun rabbiin guddaan dirqama nurra kaayee barsiisi yoo tana ta'uu baate fuula rabbii dura milkaa'u والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر yoo waan gaarii barattee itti hojjattee ummata dhaqqabsiiftee karaa haqatti yaamtee waan cinqii san keessa jiru hunda irratti obsuu baatte fuula rabbi dura dhimmilkooftu barsiisu lame luqmaan alayhi salaam ilma fi barsiisee maal jedhe yaa bunayya aqimi salaati wa'mur bilmacruufi wanha cani ilmunkari wasbir calaa maa asaabak إن ذلك من عزم الأمور المكو جدي صلاة صلاتي وان قاردت نما أمري وان هم ترى نما دوي ركوسا للرس مدتك يستي أبسي جدي اللالمي hagasuma dubbiin bar waan gaarii hojjetu dura baratanii hojjetu eegasi gaariin nama yaamanii hamtuu namarraa dhoowwu hamtuurraa nama dhoowwu eegasi cinqisan keessa jiru hundarrattuu obsu maal lubbuun kaatee deemtee waa namatti muu kanan feetu insaalfattiin sodaatti gama kaanin iskuulli kana gara maal naan jedhinaa gama kaanin gara maaltu na dhufinaa gama naan maal tahinaa achiin maal tahinaa lubbuun hin sodaatti tanaafuu tanarra obsuu gaha saniifu rabbiin obsa fide واصبر على ما أصابك وأن كان الرس مدته سريرتي أرسي جدي غلطك سيغلت ربي قدعة إيقو منما غلطك سيغلت ربي قدعتي خسارات كلين قبدو بيك أمو إلمي كانك وأن غاري تقنمت همون بايس إسفا يدا بيك تقفى إني لولمو متكالولو ستاسسا تائتما waan isatti gabbu'a waan isa jigaa qofa irraa ittisuu miti inni kawaa jigsu ta'uu ta'a laalme haga namni badiin deemu sun dhufee badii fi dhaqqabsiisu kamee muuziqaa kana xiqqoo caqas koottu waan hamtuu tokko mee koo xiqqoo as garsiifna sila bakka kana kana kana kana eda bashannana kanaa dhaqnee xiqqoo darraa fudhattee otoo namni hin jenneen dura haa jedhuun inni akka itti mataatti haadatti kun obboleessi kiyya gaarii miti rabbiin guddaan hin jaalatu obboleessi tiya waa yaadatti uffattee deemtu waa gaarii miti waa rabbiin guddaan jaalatu miti laal meegaa inni osoo jarri hamaamtuun kun hammeenne fi ittiin jiksine gaarummaa fi dhaqqabsiise inni eegas isa sodaatan nama waan hamtuu ittiin himu kamaran sodaannellee garuu nagaa irraa bahe an bada salaata fitti nayyaanii an bada waan hamtuu deemta akka hamaa uffatte naan hin jedhini namni hunduu sodaata adeema ofirraa eegaa kabaja'a obboleessa akka murte nagaa qabdu akka xiqqoo gad daddafaa yeroo biraa ol gara sharri isaanirra nagaa bahe baay'ee ammoo ijoolleen da'waa godhuun nama guddaa ol fayyaddii beeki nama tokko fakkeenyaaf kataa'ee sigaaraa aarsu xuuxu yoo mucaan diqqaan tokko itti dhufe abbeera akkam olta nagaa qabdu fayyuma ee alhamdulillah rabbii guddaa fayyaa isinii kenne aqli isinii kenne nama hagana ga'u kan imaana qabu isin godhe kanaaf jedhi jedhaa wanni isin hojjetaa jirtan kun waan gaarii miti rabbiin guddaan hin jaalatu sigaaraan kun haraama rabbiin guddaan hin jaalatu fayyaa keessan illee isinii ta'u abbeera yoo ofirraa dhiiftan silaa irra gaarii yoo inni jedheen namni tokko kabiraa dhagayuu baate yookaan nama aqli hin qabne gowwaa ta'e malee yookaan baay'ee dugduba deebi'eef laala sila ka mucaan diqichi kun beeke awwal laale innuu beeke subhaanallah haga soo mara madee'an yoo nama laal islaamaa tokko ka khamrii dhugee karaa dhaabatee daddarbamu arge dhaabee gaafate abbeera akkam taatan ardha akka dur hin jirtani deemsi keessan bareedaa miti afaan keessan in ajaawa maalumatti isin mudate maal subhaanallah isinii nama aqlee qabu nama guddaa hagana ga'utti khamrii dhuge farsoo dhugdanii akka irratti marcheessitani rabbii keessan hin sodaatani guyyaa qiyaamaa fuula rabbii dura dhaabachuu eeddanii miti qabri isin dura jiraa miti subhaanallah qofuma keessan qabrii seenuu jiraattanii miti rabbii keessan sodaadhaa yoo dhidhe biraa deeme innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun laal meeqa laftin fuutu yoo namuma badiin rabbi biraa barreeffamteef taate malee deebi'e hagasii intalti takka laata qullaa deemtu yoo intalti xiqqoon isirra xiqqootti dhufte obboleettitti yaa rabbii hanqe sodaadhu akkanatti uffatuun kun gaarii miti fuula rabbii dura si salphisa qabrii hantee keessa si salphisa yoom duutaa rabbittu beeka osoon duune dura gama rabbii hankeetii deebi'i wayaa gaarii uffadhu jettee biraa deemte subhaanallah subhaanallah waa'ee waan kanaaf ammoo qophaa'e barruu tokko xalayaa tokko mee hooqa xalayaa kanallee hadiyya badhaasaa xalayaa kana narraa fudhadhu xalayaa kana keessa waan jirullee dubbisi jettee yoo itti kennite yoo dubbachuu kasaalfattu leelaati barruu tana fuutee qola keessa keettee xalayaa tana hoo jettee kabajaan kenniteef tuun achi keessatti ilaaltee dubbifte rabbii hin keessu ta'a obboleettii si jaaladha waan gaarii siin jaaladha akkaataan ati deemaa jirtuun akka gaarii miti osoo hin duune dura gama rabbii hin keetii deebi'e rabbii hin keessu ta'a dhuunfatteen achi keessatti subhaanallah subhaanallah gorsi kun gorsa haalaan fayyadu beeka. sababaa kanaan rabbi ilma kan keetillee sii tiksee sillee sii tiksee mana keetillee sii tiksee rabbiin guddaan isin milkeessa yoo ilmaan kee akkana goote ilma kana waan irraa qooda fudhachiiftu akka inni aalamarraa qooda fudhatu ta'e rakkoo nama islaamaa tokko bakka tokko mudate akka inni qooda irraa fudhatu rakkoo saba isaa biyyatti mudatu akka inni qooda irraa fudhatu bakka kana akkanatti rakkoon akkana ummata islaamaa mudattee beekta bakka kana akkanatti wanni akkanaa ummata islaamaa mudattee beekta jechuun ganda keessan akka inni hin haafofne godhi hasbuma ganda keessa deemu huuba akka inni hin guurre taasis ilma kan kee ol kaas waa'ee sagantaa saba fiitin akka inni mashquula ta'u waa'ee aalama islaamaa guutuutiin akka inni mashquula ta'u Filipiiniin maaltu argamaa jira naannoo kana maaltu argamaa jira maaliif ummanni ummanni kun akkana taha akka inni kanaan mashquula ta'u godhi waan hamaamtu xixiqqoorraa ol kaas akka ilmi kan kee waan gaariif waan hamtuu hawaasa keessa jiru qabxiin qopheessu taasis kun ammoo da'waa baay'ee qarqaara fakkeenyaaf mana barumsaa keessa maanguddoon hin seentu quban qabdu waan keessa jira ijoollee beekammoo achi keessa waan gaarii jiru manni barumsaa keenna bakka itti salaannu gaarii nu qopheesse ijoollee islaamaa nama saddeettamaa ka jirurraa nama saddeet qofa dhufe salaataa saddeettan sun ammoo abaluuf abaluu abalu ijoolleen kun hin salaatanii asii qopheessu wanni hamtuun jirtu hoo waan akkana akkana akkana rakkoo akkana akkana dhufaa jira sagantaa akkana akkana akkana torbaan kanatti dhiheessuu jiraatanii waan akkana akkana akkana akkana akkana akkana wanni kun yoo abboonni ijoollee walgeettee ka dura dhaabatuun maltu taati waan hamtuu fakkeenyaaf achirratti qophaa'uu jiraatu akka walitti galuufaa fakkeenyaaf dhiira dubartii akka itti waliin rafan barsiisuu kana keessa filmii tokko tokko ka daawwatan badii guguddoorra bahee eegas isin barsiisuu waan kana badii fiduun mala waan bifoonni kun ammoo waan dirqamaati miti baay'een isii waayoo abboonni shanii jaha kudhan digdamni wal ga'anii barruu tokko barreessan dhaabuun maltu waan kana immoo abboonni quban qabu ijoolleen quba qaba ijoolleen bifa kana yoo qopheessan waan kana waan baay'ee dura dhaabachuu danda'a warri da'waa deemu ka masjidi jirullee waan kana yoo argate baay'ee itti fayyadamuu danda'a rakkoo akkamtu mana iskuulaa kee jira yookaan achi keessatti waan hamtuun xuuxamu daraagis achi keessatti xuuxamu taate ilmoota islaamaa ka daraagis xuuxu rakkoo akkana akkana jira nama akkana akkanattu daraagis gurguraa namaan jedhee nama kaasaa yoo ati daraagis gurgurtee deebite moo qarshii akkanaa namaa kenna oduu kana marayyuu namni abboonni argatuu hin dandeettu ijoolleen beeka yoo ijoolleen beeka argattee ammoo oduu kana fidde namni da'waan deemu waan kanarraa baay'ee fayyadatee akka wanni kun hir'attu yookaan waan kana guutumatti dura dhaabatan taasisuun ni malti. osoo rakkoon hin dhufne osoo waan gubne osoo dhiyyin osoo waan cabsine karuma seeraatiin waan baay'ee seerri hin hayyamne baay'een achi keessa hojjetama ati quban qabdu seerri quban qabu atis quban qabdu baditu hojjetama ammoo eega badiin tun hojjettee harkaa nama baate eegasii kararratti argan eessatti ulfooftee badiin tun eessatti baadhamte eessatti deette eessatti ababamtee guddattee sadarkaa kana geettee namuu beekuu hin danda'u. Maal quban qaban eegasiin guddattee karaatti baatee mana mana seente argan. Ilmi abaluu daraagis jedhan. Ilmi abaluu waan badduu gurguraa. Ilmi abaluu jirurraa kufee jira. Ilmi abaluu kararra dhaabata. Eegasii nama fayyaddu. Haga isiin diqqoo dura dhaabatu barbaachisa. Ilma kan kee yeroo tokko tokko barumsa amantii ka kennamu mana mana keessanii qopheessa keessattuu dubartii fa'aaf yoo haati mana keessanii dubartii fa'aaf barumsa qopheessite takkaa namni dubartiin ilmii beektu ta biraa mana keessanitti qopheessite ijoolleen kana dhiheessuuf ammoo qophoofte dhihanaan teessumaan waan maraa qulqullinnaa waan maraa namu qoodarraa fudhate taa'anii caqasanii achi keessatti gorsa kanarraa baay'ee fayyadamuu mala ilma kan kee akka inni nama gorsuu danda'u taasis barsiisis gorsa didiqqaan qopheessii fi akka inni gorsuu danda'u taasis yeroo ziyaaraa nama bira deemtan daraaraa laafaa tokko ka sa'aan boodatti goggoguu miti kophee diqqoo takka ta dhumtuu miti keeka diqqoo tokko waan mi'aawaa tokko ka dafee dhumuu miti barruu bareedduu takka ta nama fayyaddu sagalee bareedduu tokko ta nama fayyaddu akka isaan qopheessanii gandatti deeman sanii geessan taasisi rabbiin guddaan waan gaarii nu laaffisee irratti nu jiraachisee irratti nu haa ajjeesu rabbiin guddaan karaa haqarratti nu haa tiksu rabbiin guddaan ilma keenya nu haa tiksu qoonni sadaffaatis kanarratti xumurra wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh